In case she blessing don't come outside come mock sikira to sindodo say god catch you you think say you go feast in my bobo comot you not go feed. at last my bobo use you and dump you hi guys welcome back to morenike talk show my name is morenike if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video and guys i want to quick let you guys know that on this talk show, we'll be using Yoruba to gist and also English to gist. So subscribe so that you will not miss any update about the celebrities. So guys, let's get into the video, guys. Those of una when I no know Nkechi Blessing. Nkechi Blessing na one of the Yoruba actress wey be say she the act Yoruba movie. And those of una when I no know Sikira to Sindodo. Sikira to Sindodo na also one of the Yoruba actress wey be say she the act movie. Last time nkechi blessing post am for her instagram say she go beat Sikira to sindodo like baby because Sikira to sindodo snap picture nkechi blessing boyfriend which e name na mike so nkechi blessing come they jealous say why you go snap picture with my bobo and again nkechi blessing and Sikira to Sindodo, they act the same movie together for America. Wey be say they be husband and wife. They come they twin out together so that one come make nkechi dey jealous so and mike again come come social media come rubbish nkechi insult nkechi say what rubbish is that say nkechi no get right to tell him say why he go the act movie with anybody say he na actor so he come rubbish nkechi blessing na for public ever since then nkechi blessing and im bobo no dey together again so recently now the bobo don't come you know na i don't tell ya for security sinodo be like say security sinodo no they give her money again because security sinodo but they give her money so that e no go go back to nkechi blessing so the Baba don't tire now. the Baba don't come come social media say may nkechi blessing forgive her more say make you forgive and say na in case she blessing na in she love say na in love say in don't miss in case she blessing tire na in case she come outside come talk say god don't cast secret to sin dodo say as she just old matured which she no fit find him own boy boy don't date the old married men finish they don't abandon am now now e come can't take over him own boyfriend wetin me god to talk for this matter be seen this say dis nkechi blessing if where you dey fight for mike mike where you dey fight for you no follow and say that america mike get another woman for america will be say as e dey fight sef e no even know whether mike that apologize will apologize self. Now, in present of im recent girlfriend now tey apologize apologize for social media you no know maybe no one just lose e okay may no be like say no they date any actress you dey find secret to sindodo no be your bobo go to secret to sindodo be the bobo the first am The first am that boy will be say na social media e any smart like this? if nkechi blessing and mike quarrel mike go bring her come social media He go come write for instagram They go don't know say nkechi and mike quarrel if mike wants to apologize to nkechi nkechi mike go still carry come social media say oh he don't apologize to nkechi oh he love nkechi nkechi oh he miss nkechi me i no think this kind one i love say na go he go feel lead to marriage because this marriage wey be say if una fight na social media dey settle una if Now, no see fight Now, social media go see make on a quarrel that will not be relationship again This one wey you laugh secret to sinodo say don't dump secret to sinodo you no know whether e did with another woman for for that america how many people now you won't go the fight as your age In case nkechi blessing how many people you won't go the fight i mean sef i know say you yourself Not the only mike you get you and mike now even fit each other you yourself get all the old men wey we say dem dey give you money wey we say you take open store you get different bubble for that nigeria where we say that the pack money they give you so you and that mike sef fit each other because you they cheat mike they cheat so but me you call the mock secret to sinodo say god catch i know say secret to sinodo say get her own for body secret to sinodo even though you want date person not be like mike not be mike where we say they e bring love where you they see say they dey bring relationship of the way he and Ikechite they do, if they bring out on social media, if they quarrel, go carry her on social media, if they sex, go carry her on social media. You can't go took yourself, put for Mike neck, they give Mike money, me for they watch, help you, they watch the unders, go America. Now, now, so don't come up for America, where you come Nigeria, where we say, Mike, no, they see money, they collect for your hand now. You don't go back to Ikechi. So now Mike and Ikechi, now I know the way they take they play their game. Because Ikechi, they friend for Nigeria, Mike, they friend for America but only wetin make ikechi come quarrel be say you know suppose go meet your own bobo because now be the same actress Now na be na the art movie together why be say you go america you come go there. let dey do with him bobo They do things with him bobo say now him make him vex because nkechi blessing no say mike they cheat He get different women for america and in nkechi sef get different men for nigeria here yeah so secret is the next time if you wan even date man not be like that kind mic Not be that mic wey be say any smart. you don't run on social media you know say as e con disgrace you now you don't come apologize to nkechi back and now nkechi don't they laugh you a lot of nkechi fans don't they call your name They tag you They say they don't dump you They don't dump you so my people, as i hear the news not tok make a carry and come share it with una so me na let me know what you think for the comment section and if una never subscribe na subscribe so that una no go miss any celebrity gist wey i dey upload And bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys